iyi ni ijwi ry'amerika ibiganiro by'ijwi ry'amerika birabandanya radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye aloyizi bigirimana na fide niyo ngabo nanje ndaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu ubu byagenze ni ibintu bidafashe rwose na gato ni ibintu bidafashe na gato ah, ariko ntibitangaje biba byabuze n'uwo byacu bigira imana kuko ko ari soma mbite n'ubutegetsi ahubwo barotsa kimwe na petero nkurunziza
uyu ni pankarase cimpaye avugira urunani senarede yiyamiriza ibyashyikirijwe na jacques bigirimana arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itari mu nama nshingamateka y'u Burundi aho yavuze yuko abo muri urwo runani senarede bahungabanya umutekano mu burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yahumurije ibihugu bya aziya biri mu karere ka pasifika umushikiranganji wa mbere w'ubufaransa manuel vals yifatanije n'abandi mu kwerekana impungenge ku matora yabayemwo amatati aherutse kuba muri gabo mu gihe hasigaye indwi icenda gusa ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu muri amerika ihiganwa hagati y'umudemokrati hillary clinton n'umurepublika donald trump bisa n'ivyegeranye bikomeye cyane
izo zari incamake amakuru avugwa hirya n'ino ku isi reka tubandanye tumuha akanya abandanya dushikiriza amakuru avugwa hirya n'ino ku isi
amakuru rero avugwa hirya no hino ku isi ku buryo bunonosoye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yahumurije ibihugu vya aziya biri mu karere ka pacifique ko imigenderanire idasanzwe hagati ya amerika n'ibihugu vyo muri ako karere izobandanya mu kiringo kirekire kiri imbere mu ijambo yashikirije ku mugwa mukuru wa laos uno munsi ku wa kabiri perezida obama yatangaje ko abanyamerika benshi babona ko ibihugu vyo muri aziya mu karere ka pacifique bizokomera eh, kurushiriza ku vyerekeye amerika n'amakungu mu kinjana kiri imbere perezida obama yashikirije ijambo abantu bagera ku gihumbi mu kibanza ndangamico ku rwego rw'igihugu ivyo umunsi umwe inyuma y'uko abaye umuperezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika akiri mu mabanga yiwe agendeye igihugu ca laos obama yashikirije ijambo abantu barimwe abategetsi ba leta abayoboye abikorera ku giti cabo bo muri laos na amerika abanyeshure abayoboye amashirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu n'abaserukira amashirahamwe y'abapfasoni perezida obama yatangaje ko kugirana imigenderanire ikomeye n'ibihugu vyo muri aziya vyo mu karere ka pacifique ari ikintu gikomeye cyane ku iterambere n'umutekano wa amerika muri kazoza umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubufaransa manuel vals yifatanije n'abandi mu kwerekana impungenge ku matora yabayemwo amatati aherutse kuba mu gihugu ca gabo mu kiganiro kiri kuri ra- kuri radiyo y'igihugu cy'ubufaransa rtl uno munsi ku wa kabiri vals avuga ko igihugu ca gabon cotegerezwa gusubira kugirisha igikorwa cyo guharura amajwi ivyo inyuma y'uko abatavuga rumwe na leta bavuze ko amajwi yibwe amenyesha ko hari amazinda abakurikirana amatora bo mu karere k'iburaya mu gihugu ca gabon baza bashikirije ibinebaguro ku vyerekeye amatora muri ico gihugu bavuga ko vyoba vyiza amajwi asubiye guharurwa umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora watangajwe mu- watangaje mu ndwi iheze ko perezida ali bongo yatsinze n'amatora amatora n'amajwi agera ku bihumbi bitanu ivyo vyatumye haba imyiyerekano n'uruhagarara mu mabarabara vyahitanye abantu batandatu umushikiranganji ajejwe ubutungane w'igihugu ca gabon serafine mundunga yaratanze imihoho bifatiye ku matora yaranzwe n'amatati ni umutegetsi akomeye wa leta atanze imihoho kuva amatora abaye mundunga yabwiye radio france international ku munsi wa mbere ko leta itariko yishura ku mpungenge zihari eh, ku gikorwa nkenerwa c'uko hoba amahoro mu gihugu amenyesha ko ivyo arivyo vyatumye afata ingingo yo gutanga imihoho ku munsi wa mbere kandi jean ping yahiganywe na ali bongo nawe yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu yasavye imyerekano mu gihugu cose mu gihe hasigaye indwi icenda gusa ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika ihiganwa hagati y'umudemokrati hillary clinton n'umurepublika donald trump risa n'iryegeranye bikomeye cyane ivyatohojwe ejo kuwa kabiri na CNN vyerekana ko Donald Trump yagiye imbere ya Hillary Clinton n'ibice mirongo ine na bitanu uh, ku bice mirongo ine na bitatu kw'ijana ku rwego rw'igihugu Hillary Clinton yari yagiye imbere ya Donald Trump n'ibice umunani ku ijana inyuma y'amakoraniro kaminuza y'umugambwe w'abademokrate n'umugambwe w'abarepublika yabaye mu kwezi kw'indwi yamara izo ntambwe Hillary Clinton yari yagize kuva ico gihe zisa n'izazimanganye muri iki gihe yamara amatohoza mu kiringo c'indwi zitatu za nyuma z'ukwezi k'umunani yagizwe n'ikinyamakuru Washington Post ku bantu ibihumbi mirongo irindwi na bine biyandikishije gutora yerekana ko Hillary Clinton ari imbere mu mareta afise abantu benshi Donald Trump ari imbere mu mareta menshi mato mato Perezida w'igihugu ca Ukraine Petro eh, Poroshenko yatangaje ko kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ari umugambi ntadohoka w'igihugu ciwe avugira imbere y'abashingamateka ku munsi wo kugurura ibikorwa by'inama nshingamateka nshasha y'igihugu no musi kwa kabiri Poroshenko yavuze ko igihugu ciwe cashitse aho gikorana bikomeye n'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN avuga ah, ko gukorana n'ishyirahamwe OTAN kuzobandanya kwiyongera gushika Ukraine ishikanye ibisabwa byose kugira yinjire muri iryo shyirahamwe igihugu cya Ukraine eh, kiragirira hamwe kenshi imyimenyerezo ya gisirikare n'ishyirahamwe OTAN yamara ibihugu bigize iryo shyirahamwe vyatangaje ko igisirikare cya Ukraine giherutse gutunganywa gushasha kikiri kure umuntu aravye ibisabwa kugira cemererwe kwinjira mu ishyirahamwe OTAN bimwe mu bihugu bigize ishyirahamwe OTAN vyarerekanye amakenga kuko kwiyongera kw'igihagararo ca Ukraine bishobora gushavuza kurushiriza Uburusiya butangaza ko Ukraine yagerageje gusubira kwigarurira intara ya Crimea mu kwezi guheze
radiyo ijwi ry'amerika iyi porogaramu radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu ku ijwi ry'amerika no kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akabungu com no kuri facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo we we we akabungu radiyo yacu voa akabungu com mushobora no kudukurikirana kuri twitter no kuri radiyo yacu
amakuru yo mu karere ubuyobozi bw'akarere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali mu rwanda bufatanije n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bwaramukiye mu mu kwabo wo gufunga amazu y'abacuruzi batishura imisoro n'amahoro baravuga ko bateganya kuba bwishyuye imisoro ingana na miliyoni amajana umunani z'amafaranga abacuruzi bagombye kuba barishyuye mu bihe bitandukanye ibindi kuri iyi nkuru tubishyikirizwa na Eric Bagirubusa
uyu mukobwa wo kwishyuza imisoro n'amahoro mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali wibanza ahazwi nka karitsiye komerisiyari ndetse na karitsiye matewusi hombi hafatwa nk'izingiro ry'ubucuruzi bw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali ubuyobozi bw'akarere ka nyarugenge bufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority bwarebaga niba abacuruzi barasoze uko bikwiye bwasanga batarabikoze bugahita bufunga imiryango nta byinshi cyane ko bari bitwaje ingufuri bwarangiza bukomeka itangazo ku nzu rivuga ko zifunze kubera kutishyura imisoro ku bacuruzi baravuga ko batanga gusura ariko ko imisoro basabwa ubwayihanitse cyane ku bakishakisha uyu uri mu kigero cy'urubyiruko yahamirije ijwi rya amerika ko ntako atagira ngo agerageze mu mpande zitandukanye z'igihugu ariko ko nta mpinduka abona imisoro twakwa n'ibyo ducuruza usanga akenshi bisa nk'aho bingana njyewe nakoreraga muri uyu mujyi wa kigali noneho kugira ngo nzajye kubona inzu yo gukoramo nkasanga ni ikibazo gikomeye kubera ubushobozi ntari mfite bwo gukodesha inzu na metero kuri metero kugira ngo ushyireho ndandazeho utuntu bikananira ndavuga reka njye kugerageza mu cyaro ubu ngubu nonaha ndakorera nyagatare ariko ntangazwa n'ukuntu nyagatare ari umujyi mutoya n'abantu baba bafite santima zo gukora ariko ubu ngubu ugeze mu mujyi wa nyagatare usanga amazu menshi yambaye ubusa nta bantu barimo abacuruzi baravuyemo barafunze barabiretse imisoro ni ngombwa ko tuyitanga nibyo icyiza ni uko cya gishoro umuntu afite arimo gucuruza mwazajya mureba kapita umuntu afite noneho mukamwaka imisoro mugereranyije na kapita afite ntabwo banki yatanga ipatante n'umucuruzi ucuruza telefone icumi ugasanga niba ari patante n'imwe amahoro n'amwe abasoreshwa bata ubuzima buragoye kuko muri iki gihe n'amafaranga asa n'ayaraburiwe irengero kandi amategeko yagomba kubahirizwa ubuzima buragoye ari ugucuruza urirwa wicaye ukageza nimugoroba iyo uje kwaka umusoro ntabwo ureba ko ntacuruje bikomeje gutya biragoye iyo ubona umuntu w'umugabo ava mu rugo akageza saa sita ataracuruza ibihumbi icumi warangiza ukaza ukamufungira ibihumbi mirongo ine kandi n'icumi atararibona ntabwo aba yanze kuyatanga ahubwo ni ikibazo kiri hehe kiri hano muri uyu mujyi n'ibyo ducuruza twaranguye ntabwo tubona ababigura kukuba abacuruzi bakomeje kwinubira ko imisoro ihanitse nk'imwe mu mpamvu zituma bamwe batinda kuyishyura ubutegetsi buvuga ko bwishyuza imisoro bushingiye ku byo amategeko ateganya bwana vedaste nsabimana ni umuyobozi w'akarere ka nyarugenge wungirije ushinzwe ubukungu buriya buri mwaka iyo utangiye inama njyanama ifite inshingano zo kwemeza umusoro n'amahoro agomba kwishyuzwa buri mwaka nyine inama njyanama muri uyu mwaka ntabwo yigeze ihindura tarifu abantu bari basanzwe bishyurwa ibiciro barimo kwishyuzwaho ni ibyari bisanzwe ubwo turafatanya n'inzego z'abikorera washobora kuba ari uwinjiye mu bucuruzi vuba kugira ngo tubasobanurire none abarangije gukomanyirizwa mu bikorwa byabo by'ubucuruzi barakurikizaho iki ubu barafunze nta kundi ntabwo turi buburane turategereza tugende dushakishe mu zindi mpande ku ruhande dushake amafaranga tugende dusore ariko biratugoye kuko ndagenda nyake mugenzi wanjye nk'ideni ngaruke ncuruze nishyura wa muntu nagujije urumva ni bwa buzima buzahoraho gutyo butarimo guhinduka biritwa ngo turacuruza ariko ntiducuruza magingo aya ubuyobozi bw'akarere ka nyarugenge bufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bwatubwiye ko muri uyu mukwabo bwatangije bugomba kwishyuza imisoro ingana na miliyoni magana inani z'amafaranga abacuruzi bagombye kuba barishyuye mu myaka itandukanye buravuga ko noneho bwihaye iminsi mirongo ine ishobora kongerwa ngo bube bwakusanyije aka kayabo igikorwa cyose nta gikorwa kitagira gahunda twihaye ko muri iyo minsi mirongo ine dufatanyije na rwanda reveni tuba twanyuze kuri abo bacuruzi bose ubwo iyo minsi mirongo ine nirangira tuzakora isuzuma bikorwa turebe aho tuzaba tugeze iyo minsi ishobora kongerwa hataza kugira n'umucuruzi ubyumva ubereyemo leta imisoro akumva ko ati ndabimenye ni iminsi mirongo ine nishira nzongera ngaruke iki gikorwa ni igikorwa kizahoraho mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana amakuru y'abacuruzi b'abanyarwanda binubira kuba imisoro ihanitse bagahitamo kwimura ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu bindi bihugu kuri iyi ngingo si umugore twasanze bakomoreye ku iduka bigaragara ko ririmo ibicuruzwa bitarengeje agaciro k'ibihumbi magana atanu y'u rwanda muri matewusi warabivugaho iki mu bindi bihugu byo n'uwabishobora yagenda kubera ko ubona imikorere ntayo abakiriya ntabo twishyurwa imisoro nayo ukabona tutayabona uko buriya aboneka n'umuntu yagenda agahita yishyura akibwiriza ntabwo utuntu nk'utu sinzi n'impamvu barinze baba bakenda twishyuza hari ukangagu bijya gusaba ntakigenda ubona ahangaha nta misoro yakwiye kuvamo kuko n'umuntu kugira ngo abonemo na nyiri inzu ntabwo biba byoroshye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro giherutse gutangaza ko mu ntego cyari cyiyemeje mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu yo kwinjiza miliyari magana cyenda mirongo itandatu z'amafaranga cyinjije miliyari igihumbi n'imwe ingengo y'imari ya bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi irangana na miliyari igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda kandi ubutegetsi buvuga ko mirongo itandatu na kabiri byayo bigomba kuva mu misoro y'imbere mu gihugu ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda kandi inyuma y'igihe abacuruzi binubira amande bacibwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori inama nshingamateka y'u rwanda yemeje itegeko rishyashya rigenewe kugabanya ibihano eh, byacirirwa abacuruzi basanganywe amakosa ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye igice cyasohotse muri iri tegeko gishingiye ahanini ku igabanuka ry'ibihano ku buryo bugaragara byahabwaga umuntu udakoresha imashini mu gutanga inyemezabuguzi iri tegeko rimaze gutorwa n'abadepite bose rivuga ko umuntu wese w'umucuruzi cyangwa utanga serivisi udakoresha neza imashini y'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi acibwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi y'amafaranga y'u rwanda yikubye inshuro cumi z'agaciro k'umusoro ku nyongeragaciro bi- byaba ubwa kabiri akoze iryo kosa rikikuba inshuro makumyabiri urugero rutangwa nuko umuntu aramutse aguze nk'ikintu gihagaze amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu atanga teve ingana n'ibihumbi makumyabiri na birindwi mu gihe uyu mucuruzi cyangwa undi utanga serivisi bigaragaye ko atatanze inyemezabuguzi ikoreshwa akamashini azatanga amande angana n'amafaranga yikubye inshuro cumi ku yo yakiriye ku musoro ku nyongeragaciro ni ukuvuga ko azatanga ibihumbi magana makumyabiri na birindwi byikubye inshuro cumi akazacibwa amande angana n'ibihumbi magana abiri mirongo irindwi mu gihe iri tegeko rikoreshwa ubu ryamucaga amande ari hagati ya miliyoni eshanu kugeza kuri miliyoni miliyoni makumyabiri hatitawe ku gaciro k'igicuruzwa yatangiye fagitire iri tegeko ryamaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko ryatumye abacuruzi bashyira umutima mu nda uyu ni bwana gashayija jisite umucuruzi wo mu mujyi wa kigali wabuganiriye n'ijwi rya amerika rero ni umunezero kuri twebwe abacuruzi amategeko akwiriye kujya yitabwaho aki- akiga- akiganwa ubushishozi iyo itegeko rikoze ridakoze neza riteza ikibazo kuruta icyo byakizaga rero n'igihugu kiraba cyungutse abantu benshi babahanaga rwose bagahita bareka ubucuruzi bamwe ukayoberwa uko babigenze bamwe ukayoberwa aho bari byari ikibazo gikomereye igihugu birafasha abacuruzi cyane ariko birafasha n'igihugu kuko iyo hari umuntu abantu benshi batanasobanukiwe iyo umuhanishije igihano adashoboye ntabwo agira ngo uri umugome agira ngo uri umwanzi kandi nta bwanzi ufite ni itegeko rimuhariye ariko abantu benshi bavuga batukaga rwanda reveni ni abagome ni iki ubwo ni ukuvuga ngo hari umwuka mwiza winjira mu bucuruzi hari umwuka mwiza winjira hagati y'abacuruzi na rwanda reveni iri tegeko rishya rigiye kujya rigenga ibihano bihabwa abacuruzi badatanga inyemezabuguzi uko bikwiye rije hari hashize iminsi humvikana amarira y'abacuruzi bakoresha utu tumashini dutanga inyemezabwishyu bavuga ko bahabwa ibihano bikarishye mu gihe utu tumashini batadukoresheje neza abacuruzi benshi bakunze kuvuga ko ibi bihano byabashyize mu gihombo abandi bagahagarika ubucuruzi cyangwa se bakajya kubukorera mu bindi bihugu perezidante wa komisiyo y'ubukungu mu nteko ishinga amategeko madamu constance rwaka yavuze ibindi bintu byavuguriwe muri iri tegeko ibyongewemo rero byasabiwe gusonerwa mu guteza imbere inganda ni ni imashini n'ibikoresho remezo by'inganda kimwe n'ibikoresho fatizo bikoreshwa mu nganda bigaragara ku rutonde rugenwa na minisitiri ufite inganda mu nshingano ze rukemezwa na minisitiri ufite imisoro mu nshingano ze ibisabwa uruganda kugira ngo rwemerwe rusonerwe bigenwa n'iteka rya minisitiri ufite imisoro mu nshingano ze uko poroje yari yaraje ivuye muri guverinoma basabaga yuko uru rutonde rwakorwa na komiseri mukuru ariko komisiyo eh, yasanze ibyiza ari uko rwakorwa na minisitiri ubifite mu nshingano hanyuma bikemezwa na minisitiri ufite imisoro mu nshingano iri tegeko ryemejwe n'abadepite mirongo irindwi bose bari bitabiriye inteko rusange yo kuri uyu wa kabiri nta n'umwe waryanze rizatangira gukurikizwa rimaze gusohoka mu igazeti ya leta asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
mwandanya mukurikirana radiyo ijwi rya amerika tuve mu rwanda tuje mu burundi imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi ariko idaserukiwe mu nama nshingamateka iherutse kwandikira abanyagihugu b'ababirigi iyo migambwe ibasaba kubuza abategetsi b'icyo gihugu bamwe bamwe bashigikira abarwanya leta y'u Burundi bahurikiye mu runani senarede bakanabafasha gutoza amafaranga ahabwa imirwi y'abarwanyi ni inkuru dushyikirizwa na eroge wirika neza
imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi idaserukiwe mu nama nshingamateka hamwe na leta opposition extra parlementaire mu gifaransa ivuga ko bamwe mu bagize leta y'igihugu c'ububirigi bahengamye mu matata ari mu burundi jacques bigirimana umukuru w'ihuriro ry'iyo migambwe atanga tumwe mu turorero twarashyize ahabona amanama yirirwa araba yo gutoza amafaranga yo kuza kumena amaraso mu burundi agirwa n'abo muri senarede amabarbeki birirwa baragira abantu bakagenda ngo bagiye gusangira akaburoshete bagacava batoza amafaranga asubira kurungikirwa iyi migwi igwana abantu bakaruganiza amakonseri amafaranga atozwa kumugaragara igipolisi cy'ububirigi kibona amafaranga aza akarungikwa muri abo a- bariko baradurumbanya mbona umutekano batera amagrenade agosha duruwate no muri uwo mugambi w'ugandagura umukuru w'igihugu ivyo bintu dusaba ububirigi ko vyo bihagarika nibafashe abarundi baraza abarundi ico turwaye turwaye inzara turwaye ubukene wimye amafaranga y'imfashanyo burundi witwa ko uri umuvyeyi w'uburundi witwa ko ariwe wadukolonije uwo banyagihugu bakaba bariko barapfa bishwe no kubura umuti bishwe no kubura ico bafungura ari wewe umuvyeyi wacu wazibiye birateye isoni jacques bigirimana asaba abanyagihugu b'ababirigi kugondoza indongozi zabo kumviriza impande zose bariko baratera ubwoba amakungu ko ubundi butwarwa n'ibikoko ubundi butwarwa n'abantu batagira umutima ubundi butwarwa n'abicanyi ubundi butwarwa n'abantu badakunda uburundi ivyo nta muzungu bitotera ubwoba birababaje cyane kubona leta y'ububirigi yoca ikorera ku bintu nk'ivyo ububirigi bwarahaye umwanya ukwiriye abo bantu batyoza abo bantu batoteza inzego z'igihugu abo bantu baremeka inkono ishushe igihugu natwe kw'abanyagihugu natwe twasaba tuti nibaduha umwanya twiregure aho bariko baratwagiriza ibitagenda baturemetse ko amahonyabwoko ubu wumviriza ivyo ruhimisheri avuga urumva ko avuga neza asa n'uwemeza ko ivyo bariko baravuga bagiriza leta y'uburundi bafata ko ari vyo dushaka rero ababirigi bafashe kugira ngo abanyepolitike abafata ingingo b'ababirigi bafatiye kuri ivyo abarwanya ubutegetsi babugwaniriza mu bubirigi bariko barakora bahindure bumvirize n'urundi ruhande ko n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi ubufashabubundi makungu agiye mu bubirigi atabonana ruw'imisheri none ivyo ruw'imisheri akorera ko abikura kwande ivyo leta y'ububirigi ikorera ko ibikura hehe aha dutabaje abanyagihugu b'ababirigi abo babirigi bibutswa kandi ko ari iby'igiciro kinini ko igihugu cyabo kigumana iteka camanye muri kahise mu gihugu cy'u Burundi no mu karere k'ibiyaga binini kose basabe igihugu cy'ububirigi kigumane igihagararo camye gifise kuva na kera igihagararo cubahitse ngaha mu burundi igihagararo c'abavyeyi b'uburundi kuko ububirigi nibwo bwatureze nibwo bwaduhaye kuja kwi- mw'ishuri kubaka amabarabara nibwo bwadufashije gushinga leta yisunze demokarasi nibwo bwadugize ico turi uyu munsi ugereranije n'ibihe turimo twarabusoneye mbere harya burya a eh, bwaragondojwe buremera ko turonka intaya y'ukwikukira mbere buranagira ico bufashije nabajije jacques bigirimana niba ibyashikiriza bidaterwa n'ikibanza c'ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe rihingura icayoteba arimwo mu ntumbero yo gukingira inyungu ziwe jewe iki kibanza cyo muri hotebe nagishizwemwo habaye amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umugambwe paripetu fnr n'ubutegetsi bw'u burundi uba ndungitse ubwa mbere ngaha muri hotebe ni wararongoye umugambwe fnr agatongwasa jewe nace ngaha ndi muri opozisiyo kugira ngo umukuru w'igihugu angomwe anduze aho nari nkoze imyaka indwi bankota trebon aho nashoboye kuduza igiciro c'icayi nagisanze ku idorari rimwe nkagishikana gushika ku munsi bangena ku madorari ane nibaza ko umukuru w'igihugu yakoze akazi kiwe yaranguye amabanga yiwe mu kunshimira kuvuga ibi ndiko ndavuga uno munsi nkoze amakosa ntivyobuza ko bampindura mbeha n'abasenedede fdd bakomeye cane bari no mu nzego zihambaye bifuza kuba bari ngaha a, muga batahari ni ukuvuga yuko rero ivyo o ataho bihuriye n'ivyo bariko baravuga uwo bivuga uko niko avyumva kuri kuri muri vyo nokunda kubariye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi idaserekuye mu nama nshingamateka na leta isigura ko ifite icyizere ko abanyagihugu b'ababirigi bazokumva akamo yabateye jacques bigirimana yirongoye anamenyesha kandi ko ari uburenganzira bwiwe kwandikira ababirigi kuko abafata nka bene wabo narirya ari umurundi uburundi nabwo bukaba bwari munsi y'ububasha bw'ababirigi ku ntwaro y'abakoroni iyo migambwe isaba kandi igihugu cy'ububirigi gusubira guha imfashanyo abarundi kigatuma kibicisha mu mashyirahamwe yigenga ariko rero n'ubu ku bw'iyo migambwe nta kintu na kimwe kiriho cobuza ko imfashanyo zo gufasha abanyarucari zicishwa muri leta eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika Tukivuga kuri iyi nkuru radiyo ijwi rya Amerika yavuganye na Pancras Cimpaya avugira urunani Senarede aragira icyo avuze kuri ibyo byagirije yavuganye na mugenzi wacu Fideli Niyongabo
ibyagenze ni ibintu bidafashe rwose na gato ni ibintu bidafashe na gato ah, ariko ntibitangaje kuba byavuzwe n'uwo jacques bigirimana kuko uretse ko ari somambike n'ubutegetsi ahubwo barota kimwe na petero nkurunziza ubu rero kuvuga yuko leta y'ububirigi canke abanyagihugu b'ababiligi boba basaba yuko bofasha leta y'icaduka iriko irica abantu iriko iratema itongora iriko irangaza abarundi iriko iraturira amaradiyo iriko irabamenyesha amakuru nibaza yuko ni ukuri iyo kete bihenze kurirungika mu bubirigi ahubwo kugira ngo bari kurirungikira umbure petero nkuru nziza kuko abanyagihugu b'ababiligi barasomera kiremwa muntu leta y'ububirigi irasomera agateka kazina muntu abanyagihugu b'ababiligi barasomera bakumvira bagasubira cyane cyane ubuzima bwa kirema muntu uwo jacques bigirimana yoza gutabaza atabariza leta iriko iramara abantu ngo ububirigi cyangwa ababirigi bayifashe muri make ivyo vyagirizo si vy'ukuri mu- mubibona gute ivyo vyagirizi ivyo vyagirizi ni ibinyoma vyambaye ubusa ni ikinyoma cyambaye ubusa nta leta y'ububirigi ifasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta leta y'ububirigi iriko iragora ubwo butegetsi bw'icaduka bw'i burundi ubwo butegetsi bw'icaduka bw'i burundi ingorane bufise umugera bufise ni ugusetsa amaraso umugera bufise ni inzankano z'iriko zifatira ku moko umugera bufise no gutegura ihonyabwoko gushika bavuga yuko no mu rwanda atabanyabwoko byabayeho nta babiri bariko barafasha abatavuga rumwe rumwe n'ubutegetsi nta babiri bariko baratoza amahera y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta kintu na kimwe iyo leta y'ububirigi iriko irakora atari ugusaba petero nkuru nziza koreka kumara abantu murakoze turabashimiye kuri iki kiganiro merci yari pankrase Chimpaya avugira urunani senarede yiyamiriza ibyashyikirijwe na Jacques Bigirimana rongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kubyagirije bavuga yuko senarede ihungabanya umutekano mu Burundi Imbere yo kurangiza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse mu ncamake amakuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze aroyisa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yahumurije ibihugu bya aziya biri mu karere ka pacifique ku migenderanire idasanzwe hagati ya amerika n'ibyo bihugu izo bandanya mu kiringo kirekire kiri imbere mu ijambo yashikirije ku mugwa mukuru wa laos uno munsi ku wa kabiri perezida obama yatangaje ko abanyamerika benshi babona ko ibihugu byo muri aziya mu karere ka pacifique bizokomera kurushiriza kuri amerika n'amakungu mu kinjana kiri imbere umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubufaransa manuel valls yifatanije n'abandi mu kwerekana impungenge ku matora yabayemwo amatata aherutse kuba muri gabon mu kiganiro kuri radiyo y'igihugu cy'ubufaransa rtr uno munsi ku wa kabiri valls avuga ko igihugu cya gabon cotegereza gusubira eh, kugirisha igikorwa cyo guharura amajwi ivyo inyuma y'uko batavuga rumwe na leta bavuze ko amajwi yibwe amenyesha ko hari amazinda abakurikirana amatora mu karere k'uburaya bari muri gabon bazabashikirije ibinebaguro ku vyerekeye amatora muri ico gihugu bavuga ko vyoba vyiza amajwi asubiye guharurwa mu gihe hasigaye indwi icenda gusa ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika ihiganwa hagati y'umudemokrati hillary clinton n'umurepublika donald trump risa n'iryegeranye cane bikomeye vyatohojwe ejo kuwa kabiri na cnn vyerekana ko donald trump yagiye imbere ya hillary clinton n'ibice 45 ku bice 43 kw'ijana ku rwego rw'igihugu hillary clinton yari igi- yari yagiye imbere ya donald trump n'ibice 8 kw'ijana inyuma y'amakoraniro kaminuza y'umugambi w'abademokrate n'umugambi w'abarepublika yabaye mu kwezi eh, kw'indwi perezida w'igihugu cya ukraine petro poroshenko yatangaje ko kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwivuna amaso ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari atlantique otan ari umugambi ukiri ntabanduka ku gihugu ciwe avugira imbere y'abashingamateka ku munsi w'ukugurura ibikorwa by'inama nshingamateka nshasha y'igihugu no munsi ku wa kabiri poroshenko yavuze ko igihugu ciwe cashitse aho gikorana bikomeye n'ibihugu bigize ishyirahamwe otan avuga ko gukorana n'ishyirahamwe otan kuzobandanya kwiyongera eh, gushika Ukraine ishikanye ibisabwa vyose kugira yinjire muri iryo shirahamwe igihugu ca Ukraine kiragirira hamwe kenshi imyimenyerezo ya gisirikare n'ishirahamwe OTAN
Nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye uyu mwanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akaryo ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu bihinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Rimasikara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana na Fidel Niyongabo tubifurije rero kugira umugoroba mwiza mwese tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.